Iri ni ijwi rya Amerika. ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
ni urubyiruko rwa commonwealth harimo ibihugu bitandukanye cyane cyane bya afurika pacifique na carayibe ikirugenza ni ukwigira ku gihugu cyane gifite amateka cyanyuzemo ariko banibanda no ku mateka yabo Uyo ni Ngabo nziza Benan umukozi mu bushikiranganje bw'ugwaruka n'ubuhinga bwa none mu Rwanda mu ikoraniro ry'imiyabaga iva mu bihugu 40 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na Alois Bigirimana waramutse neza Alois
mwaramutse fideli mwaramutse inshuti z'ijwi rya amerika leta y'u rwanda imenyesha ko igiye gutangura vuba gukorana n'amakungu kugira bimurire impunzi z'abarundi ziri mu rwanda mu kindi gihugu cyo kwemera kuzakira ni mu rwandiko rwashyizwe ahabona na leta y'u rwanda kuri iyi tariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibicishije kuri site yayo ya interinete umushyikiranganje ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'amahanga louise mushikiwabo yamenyesheje ko iyo impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro kandi hafi y'igihugu zamukamwo bituma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itosekara ku bw'u rwanda amahirwe y'uko umutekano w'u rwanda uhungabana bitewe n'impunzi z'abarundi ni menshi kandi u rwanda ntiruzobandanya rwemera ko imigenderanire rufitaniye n'ibindi bihugu iguma itosekara u rwanda rumenyesha ko mu mezi aheze rwasabye ibindi bihugu n'ayandi mashyirahamwe guha ubuhungira abarundi bari mu nkambi n'abari mu bisagara bitandukanye by'u rwanda nta gihugu na kimwe cyitabye ako kamo naho umutekano mu burundi aho izo mpunzi zavuye utiyongereye ku buganda umukuru w'umugambwe fdc ukomeye mu batavuga rumwe na leta ya uganda kiza besirye amenyesha ko afise ubwoba ko hashobora gutangwa ruswa bigatuma adatahukana intsinzi yiteze mu matora y'umukuru w'igihugu besirye yamenyesheje ejo ku munsi wa kane ko aravye abanywanyi afise mu gihugu atankeka ko azotsinda ariko afise amakinga ko hashobora gukoreshwa ruswa ku munsi w'amatora bigatuma atsindwa ayo matora yemereye abanyagihugu ko mu gihe yotsinda amatora yoshinga leta y'ubumwe kandi azoshiramwo n'abo mu mugambwe uri ku butegetsi nrm besirye amaze guhiganwa na perezida yoweri museveni wa uganda mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro zitatu zose mu ndwiza itariki cumi n'umunani z'uku kwezi kwa kabiri niho igihugu cy'ubuganda kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka sudani y'epfo naho perezida wa sudani y'epfo salvakire yaragenye umukeba wiwe rick mashare mu kibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu iryo genwa rije gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ko umukono mu kwezi kwa munani no guhagarika intambara imaze imyaka irenga ibiri risubije ibintu nk'uko byari imbere y'intambara intambara yadutse mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma yaho salvakire akuye mu mabanga icegera ciwe rick mashar igihugu ca sudani y'amajyepfo nico gihugu kimaze imyaka mike ku isi kibayeho cikukiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe igihe citandukanya na sudani raporo yasohowe mu kwezi guheze n'abagenduzi ba oni kuri sudani y'epfo imenyesha ko perezida kire na mukeba wiwe mashare bari bagikoresha ingabo zabo kandi bagirizwa kwica ba sivile no gukora ibindi bikorwa bituma bafatirwa ibihano amakuru kuri siriya igihugu cy'uburusiya cyatanze icyumviro cy'uko hoba ibiganiro byo guhagarika intambara muri siriya minisitiri w'uburusiya w'imigenderanire n'amakungu sergei lavrove yamenyesheje ku munsi wa kane ko leta yiwe yamaze gutanga urwandiko rw'ingene iyo ntambara yohagarara amakuru atangwa n'ibinyamakuru by'i burayi avuga ko uko guhagarika intambara kotangura ni kotangurana n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu kuza nk'uko icyo cyifuzo cy'uburusiya kivuga ibyo binyamakuru bigaragaza ko hazoba ari kure kugira bakinge k'ubuzima bw'abanyagihugu buyangara mu gisagara cya arepo no mu micungararo yacu abo badiplomate b'abanyaburaya barimwo na leta z'ubumwe za amerika barafise amakenga kuri ico cifuzo c'uburusiya bakabona ko ari amayeri yo gusamaza amakungu kugira uburusiya bubandanye ibitero by'indege mu gisagara ca alepo inteko mvamakungu za nato zigiye gufasha gukemura ikibazo c'impunzi n'abimukira ku mugabane wa burayi ubwato bw'intambara bw'ibihugu rutura byagiye byagiye hamwe mu kwivuna umwansi zitwa nato buri mu nzira bugana mu kiyaga agene gufasha ibihugu vya turukiya n'ubugiriki guhagarika urudandazo rw'impunzi n'abimukira rwabaye ndanse mu mugabane wa buraya bubaye bwa mbere izo nteko zija guhangana n'ibibazo by'impunzi umunyamabanga mukuru w'izo nteko jens Stol- stoltenberg yamesheje ejo kuwa kane ko ubwato bw'intambara butatu burongowe n'ubudage bwarungitswe gufasha abasirikare ba turukiya n'ubugiriki bagenzura inku- inkengera z'ibiyaga muri ico gikorwa
turashimiye aloyisi ku makuru ahejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho urwaruka ruvuye mu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza wifuza ko intambara yoba kirazira muri ibyo bihugu icyo ni cyo kintu nyamukuru gikoranije imibaga iva mu bihugu mirongo ine byo muri uwo muryango ku muhinga mu weje kuwa kane bari bagendeye urwibutso rwa jenoside rwo ku gisozi i kigali ni inkuru ya tabita mukamusoni ikintu nyamukuru kigenza urwo rwaruka rwavuye mu bihugu mirongo ine ruje muri iryo huriro ni amahoro n'iterambere mu bihugu byabo kandi ayahagaze ku rwaruka kuko nirwo rukoreshwa mu mabi atandukanye iyo nama yaje kubera mu gihugu cy'u rwanda kubera ko u rwanda rwabayemo ibibazo birenze iby'abandi ariko ubu rukaba rwarabivuyemwo rwarashoboye no gutera intambwe mu bushikiranganji bw'urwaruka n'ubuhinga bwa none mu rwanda bavuga ko iki gihugu cyahiswemwo kubera kahise yacu naho kigeze ngabo nziza benan ni umukozi w'ubwo bushikiranganji ajejwe ibibazo vy'urwaruka Uh, uru rubyiruko ni urubyiruko rwa commonwealth uh, harimo ibihugu bitandukanye cyane cyane bya afurika pacifique na carayibe Ca- ikirugenza ni ukwigira ku gihugu cyane gifite amateka cyanyuzemo uh, ariko banibanda no ku mateka yabo so kuri bo ni ahantu bahuriye bashobora kwigira ibyo biha- bahigira ariko banungurana ibitekerezo ku mateka y'ibihugu byabo bagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro ibihugu vya afurika vyinshi muri ivyo vyagiye bihura n'ibibazo bisa intambara zifatiye ku bwoko izo zikava ku macakubiri yagiye azanana mu bihugu vy'abakoroni mu gihugu c'u rwanda nk'uko ku rwibutso rwa gisozi handitse abanyarwanda nta bwoko bari bafise abahutu abatutsi abatwa vyazanywe n'abazungu abadagi n'ababirigi bakoronije u rwanda n'u burundi ubwo rwibutso rwerekana ko ubwo bwoko butatu bwari bufatiye ku butunzi bw'abantu ariko budafatiye ku mazuru nk'uko vyagiye vyigishwa muri ivyo bihugu kera abatutsi bari abantu bafise inka nyinshi abahutu nabo bakaba abantu bafise amatungo abayabaye na cane cane amatongo yo kurimamwo abatwa nabo bwari ubwoko bw'abantu baba mu mashamba batunzwe no guhiga cane cane umunyarwanda canke umurundi yashobora kuva mu muce w'abatutsi akaja mu muce w'abahutu kubera inka ziwe zapfuye agaca aja gusaba mugenzi we w'umuhutu itongo ryo kurimamwo uwuri mu muce w'abahutu nawe ni ukuvuga wa muce w'abantu bafise amatungo abayabaye nawe nyene yarashobora kuduga akaja muri wa muce wa mbere w'abatutsi kubera yaronse inka nyinshi umuzo w'abakoroni watumye iyo mice y'abantu yari ifatiye ku matungo n'imibereho kandi basanzwe bakundana ihinduka ubwoko bufatiye ku mazuru ico gihe mu myaka ya mirongo itatu abanyarwanda baciye batangura kwankana bapfa ubwoko gushika aho bashika kuri jenoside ubu kugira basubirane ivyo muri kahise babivemwo bahisemwo kubana batitaye ku bwoko intumbero y'urwaruka ni ukubaka bakirengagiza akahise ntibitwararike ubwoko umwe umwe wese afise ivyo biri mu rwanda no mu burundi vyagiye bifata n'ibindi bihugu uyu mwigeme yaserukiye igihugu ca cameroon avuga ko iwabo hari ubwoko burenga amajana atatu n'indimi zingana n'ubwo bwoko bwabo ariko muri ico gihugu gushika n'ubu hari ikibazo c'indimi bivuye mu karere umuntu abamwo nanjirenu umwigeme yavuye muri Cameroon Cameroon avuga ko igihugu c'ubufaransa kigifise ukuboko kunini kuri iki gihugu cabo ca Cameroon ivyo bigatuma abavuga icongereza batigera baronka ibibanza muri leta kuronka akazi canke kwiga nk'uko abavuga igifaransa babikorerwa Le pays camerounais est contrôlé par la France et les francophones ont un, un main droit. Au contraire, nous, les- les anglophones, nous sommes à la, la- la minorité, nous ne sommes pas vraiment représentés dans le gouvernement.
bwiwe no kubw'urundi rwaruka rwaje muri iryo koraniro urwaruka rwo muri ivyo bihugu bivuga icongereza rurashobora guhindura ibintu vyose rukoresheje na cane cane amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'urwaruka rwikorera ivyabo kwibagira ivy'abanyepolitiki babosha La solution, la seule solution contre la inyishu yonyine ihari ni ukwigisha amahoro ni ukubiba amahoro amahoro nayo ni urukundo guhimiriza kuganira gukorera hamwe kugerageza gukorana abikorera utwabo n'abadaharanira inyungu za politike bagakorana n'amareta kwigisha ko gukora ikibi atakamaro bimaze kandi ko amabi agirira nabi ubuzima bwa kiremwa muntu nta n'ikindi bishobora gushikana ku muntu ni ukuvuga ko umuntu wese afise igikorwa cyo guharanira amahoro n'iterambere dutegerezwa twese guharanira agateka ka zina muntu kuko gukora amabi naho bibishikana umuntu détruit euh, l'humanité, ça ne peut rien euh, aboutir.
abatari bake mu bari aho bavuye ku rwibutso rwa jenoside rw'igisozi barira amaso yatukuye kubera kumva no kubona ibyabereye muri icyo gihugu kandi bitari bikwiye kuba basaba urundi rwaruka kwitwararika akadoza yabo amahoro akaba icivugo cy'urwaruka aho ruherereye hose abantu bakamenya ko ataco bari bakwiye gupfa atari ibyo basangiye i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika tuve mu rwanda tuze mu burundi aho guhindura ibwirizwa nshingiro hagakurwamwo ibiringo bigenegwa umukuru w'igihugu no gufuta burundu ivy'uko abahoze ari abakuru b'igihugu baba abakenguza amateka ubuzima bwabo bwose ni bimwe mu vyasabwe n'abitavye ibiganiro bihuza abarundi mu ntara ya ngozi hari n'abasavye ko amakambi y'abateshejwe izabo ko yofutwa basigura ko muri iyo havuye abantu benshi baje mu migwi igwana agatongwasi icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yari yitavye ivyo biganiro vyabereye mu ntara avukamwo abona ko hoshigwa imbere inyungu z'igihugu imigambwe igatunganywa neza ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinzi nk'uko vyabaye ahandi abitavye ibiganiro bihuza abarundi bose mu ntara ya ngozi bategerezwa kwishura ku kibazo kimwe gusa kigira giti tanga umuti ubona ko ukwiye gukoreshwa kugira mu burundi intwaro rusange itsimbatare ni ukuvuga demokarasi irama ivyifuzo vyashikirijwe ahandi n'ubu vyagumye bigaruka ni nko guhindura ibirizwa shingiro ibiringo bigenerwa umukuru w'igihugu bigakurwamwo bijya biringo by'umukuru w'igihugu mu ibwirizwa shingiro byagomba gukurwaho umukuru w'igihugu akikurirwa n'abanyagihugu igihe babonye bati ntakiturongoye neza kandi ntakidukorera neza umwaka wa mbere mu myaka itanu ni wo gupanga ibikorwa umwaka wa nyuma nawe uhereza buri gihe wamuha uw'akajagari nawe muce mumbwira rero iyo myaka itanu ahayimarira ntawe yigera amara agatogwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'umugambwe fnr itemewe na leta yari yitavye ibiganiro mu ntara ya ngozi asanzwe avukamwo ku bwiwe gushira imbere inyungu y'igihugu vyoza ubwa mbere ariko kandi akabona ko nuko imigambwe ikora vyotunganywa neza imigambwe n'ukuntu ikora n'ikindi giteje ingorane imigambwe mu burundi hari imigambwe mirongo ine n'itatu mugabo muri iyo migambwe mirongo ine n'itatu woza kuraba wosanga hari imigambwe iriho ku izina mugabo itagira abanywanyi mwene iyo rero ishobora kugira inyifato yo gukora nk'abacangero igashobora no gushyigikira ibidashyigikirika kugira yirongere inyungu zayo ababa bariko barayishinga canke bayishinze ntubagoze ibindi wewe urose icyo ubahereza bavuga ati ibindi wewe bandanya nta ngorane abatari bake basavye ko ata muntu yokwegurirwa ubukenguza amateka bw'imyaka yose ari uko gusa yabaye umukuru w'igihugu bakavuga rero yuko ubaye umukuru w'igihugu igihe uhavuye ucuguma uba umukeguza amateka ariko amatwa dusumira n'abariyo n'abari umengo ntacyo badufashije giteye ubwoba icyo kintu covanwa mu ibwirizwa shingiro kugira ngo umusenateri avyohore aje hatowe n'abenegihugu nk'uko bisanzwe nta muntu yafashe ubutegetsi ku nguvu yari akwiye guserukira abarundi mu nama nkenguzamateka ni vya bindi vyo gukwegera twe barasaba ko ibibanza vya politike bitogabugwa hisunzwe amoko ngo umukuru w'igihugu ngo abaye ngo umuhutu ngo kigera kibe ca mbere ngo abe umututsi ugasanga ibiviyo vy'abantu tuzi ko turi muri demokarasi umuntu yatowe aba yatowe nyene ikindi cagarutsweko n'abatari bake ni icifuzo c'uko amakambi y'abateshejwe izabo ari hagati mu gihugu kuva inyuma y'intambara yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yofutwa ikindi ni iki kijanye n'amasite y'abateshejwe izabo ari mu iki gihugu twese twarabonye yuko ariho havuye abagwanyi bagiye barateza akaduruvayo hirya no hino mu gihugu ayo masite ku by'ukuri abo bantu barakwiye gutahanwa twagomba rero dusabe leta iziraba ingene zitunganya ukundi gusha ico kintu bita amakambi y'impunzi canke niwanashaka naje naho ndahaba iraba ingene kundi kundi izohava icita ibikorwa rusange vyahora bikorwa n'ubushaka hari abasabye ko vyoba itegeko ikindi naco mbona nuko gukora ibikorwa rusange muri iki gihugu cacu vyoba itegeko ndetse utabikoze agahanwa ibiganiro nk'ivyo bihuza abarundi bose mu karere k'uburaruko vyariko birabera no mu ntara ya muyinga ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu burundi kandi umugwi cntb ushinzwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo uriko urasubiza amaparsele abayanyazwe ejo kuwa kane ico gikorwa cabereye mu buyenzi no muri rohero imiryango yasohowe ndishima ingingo za cntb ido n'ido ry'iyi nkuru n'umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka umuryango usigwa na sinarinzi simeo cibare userukiwe na ntakarutimana oscar urasubijwe iparisere iri muri rohero ya kabiri ibarabara bututsi inimero zitatu n'ibirimwo vyose turi muri quartier rohero ya kabiri ya komine mukaza mu gisagara ca bujumbura aho naho hari parasera nimero zitatu iri kw'ibarabara ryitiriwe bututsi yasubijwe kuri uno wa mbere umuryango wa sinarinzi simeo cibare nk'uko ingingo y'umugwi cntb ibivuga uwo murwi wemeza ko uwo muhisi yagandaguwe mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri imbere y'uko baranzira rafaheri yakora mu bushikiranganji bw'ubutungane yigaruriye iyo parasera nk'uko amatohoza yakozwe n'umugwi sentebe abandanya bivuga ntakarutimana oscar aserukira umuryango wa sinarinzi simeon cibare arashima kubona umugwi sentebe wabashikirije n'aho hari haheze igihe kinini ingingo yo kubakomoreza yarafashwe ariko ntije mu ngiro ntakarutimana oscar asaba abahora bakorera muri iyo parasera gukinjura ivyaciye bija mu ngiro kuno munsi uri hejuru rero sentebe igihe yatwegurira rero iyi parcelle tubera hano rero icyo dusaba rero abo bantu bayipanze nukuri nibatuvireyo atakindi kirinze gusaba ngira ngo nkamwe bovuga bati ayo mahera yose yo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntango z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turayabahaye tugaharura ku munsi ku munsi tuheza rero tukemera duti nibagume ngaha muga naho nyine turinze gusinya amasezerano mashasha kandi ahagarikiwe n'umugwi ujeje gutatura y'amatongo n'ayandi matungo sente dushaka yuko boguma ngaha bakava ngaha baduhagarikiye bakadu vira mwiparcelle ibintu byabo bakagenda batwaye dupfa hasi twe twemera tuze tuborane mu nyuma ayo mahera badufitiye mugabo nibaveyo nibaveyo nibaveyo nta kindi twe dusaba Nakarutimana Oscar avuga ko umuryango aserukira ugiye kwitwarira abahora bapanze kuva mu kwezi kwa gatanu muri 2015 kuko batigeze babariha nkuko bari babisabwe n'umugwi SNTB abo mwishiramwe nturengaho bahora bapanze muri iyo parcelle yasubijwe ntibashinye kugira ico bavuze igikorwa cyo gushikiriza iyo parasera abasigwa ba Sinarinzi Simeon Cibare cabaye uwaguze iyo parasera ari we Roza niyo nizigiye atari hari Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi SNTB yabwijwe rya Amerika ko umukenyezi yamenyeshejwe ko yategerezwa gusubiza parasera kuva mu kwezi kwa kabiri muri 2014 aranana ico uwo mukenyezi yokora no kwitwarira uwo bari baguze aribo baranzira Rafaheri nk'uko bivugwa n'uwavugira umugwi w'igihugu ushinzwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo SNTB tebe si twebwe dutohoza si twebwe tuza kuraba amatungo yiwe kurya baguze baraguze barafitanye amasezerano y'ubuguzi amasezerano y'ubuguzi arafise ahaca arafise ingene bigenda twizere ko bazovugana agaheza akamusubiza iyo nzu kandi gushika uno munsi rose ntaratwitura kugira ngo tumutunganirize kugira ngo bamukurikiranire baranzira ashobore kumusubiza inzu yiriwe niyatwitura naho tuzoza tumutunganirize kuko twebwe nta n'umwe aba yatwituye tudatunganiriza uwasohowe muri iyo parasera yo mu irohero ya kabiri ntashimishwa n'iyo ngingo ya sentebe rose niyo nizigiye asigura ko iyo parasera yayiguze mu gihumbi kimwe amajana cyenda mirongo umunani n'indwi yisunze amategeko y'igihugu nta byinshi yashinye ku bwirijwi rya amerika diodone mbonimpa yashikirije ko muri ino minsi hategekanywa gushyirwa mu ngiro dosiye cumi ziraba amatati y'amatongo mu gisagara ca bujumbura hadasigaye inyuma mu ntara zo mu gihugu hagati ico gikorwa co gusubiza parasera bazinyazwe cabaye kandi kuri uno wa kane muri zone ya buyenzi kw'ibarabara rya cumi n'icenda inimero mirongo ibiri n'umunani i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc tugaruke mu rwanda mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abana b'inzererezi batera biyongera mu mabarabara leta y'u rwanda irateganya kuja ihana umubyeyi byagaragaye ko atitayeho umwana wiwe bikamuviramo kuja kuba mu ibarabara ibindi kuri iyi nkuru twumvirize asumuta kaboye muri iyi minsi hirya no hino mu mujyi wa kigali haragenda hagaragara umubare w'abana biyongereye mu muhanda iyo uganiriye n'abo bana benshi bakubwira ko impamvu zabazanye mu muhanda zituruka ahanini ku mibanire y'ababyeyi babo nageraga nyine ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge none se kuba ufite ababyeyi kuki wararaga hanze nuko baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bampererekanya noneho mpita njya mu muhanda wese ko uri muto wanyweye itabi irihe nywe urumogi inywa kanyanga inywa n'umwenge nagendaga ndifure minisitiri w'umuryango w'udagasinzigwa ubwo yasobanuriraga abasenateri b'iki kibazo yababwiye ko umwiryane mu miryango ababyeyi batanye cyangwa abana babaye imfubyi ndetse n'abana ubwabo bashobora kunanirana aribyo biza imbere mu bituma abana bajya mu muhanda minisitiri avuga ko ababyeyi bagiye kujya bahanirwa uruhare bagira mu gihe aribo babaye intandaro yo gutuma abana babo bajya mu muhanda ariko ubu ngubu intambwe turimo gutera ni ukuvuga ngo na wa mubyeyi uri bube tubona ko ibyo byose bihari abifite nta mpamvu y'uko n'uwo mwana habeho n'uburyo bwo kumuhana kuko hari n'aho mu mabwiriza mu mategeko atandukanye dufite muzi ko no mu itegeko nshinga kurera umwana inshingano z'umubyeyi zirasobanutse iyo utazishyize mu bikorwa rero no guhanwa nabyo birashoboka mu gitabo cy'amategeko hano y'u rwanda giteganya ibihano ku mubyeyi cyangwa umuntu wese urera umwana akirengagiza inshingano zo kwita kuri uwo mwana ukiri muto bikaba byaviramo uwo mwana kwishora mu buzererezi uyu mubyeyi yahanishwa igifungo kuva ku mezi abiri ariko ntikirenze amezi atandatu n'ihazabe amafaranga ibihumbi ijana kugeza kuri miliyoni cyangwa kimwe muri icyo gihano ababyeyi baganire n'ijwi rya amerika bavuze ko ibiza ku isonga bituma abana bajya mu muhanda ubuharike bufata umwanya wa mbere kuko aho ubuharike bwageze hatangira n'umwiryane hagati y'ababyeyi ibi biza kuviramo abana bamwe na bamwe guhunga iyi miryango yabo bagahitamo kwigira mu muhanda iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya ku kumurera wenyine nibura ntanareke ngo dufatanye wenda tumufatanye nanjye afashe kuri ba bana aho aho ntagira umujinya ni hehe ngewe naraharitswe ubu hari mugenzi wanjye wundi ubu mugabo yaramutwaye ingaruka mbere na mbere usigarana abana wenyine ukabarera wenyine cyane noneho ko umugirana ishyari wowe na mukeba wawe mukaba mwanicana iyi ni ingaruka yo kuba wagira kuko bagushakiyeho undi ni uko uwo mutungo wawe barawusesagura ababyeyi baganira n'ijwi rya amerika ariko bafite abana babananiye bakajya mu muhanda babwa ijwi rya amerika ku bukene buza ku isonga mu bitera abana babo kuba inzererezi ngenza kureba ibirayi biba baje kumena nkabitwara bitekera umwana akarya kandi hari itegeko rivuga ko bazajya bahana umuntu wese washoye umwana we mu muhanda ngewe ibyiza ni uko hari abamama baza gutwara abana bakabajyana mu kigo we wumva wamuhomba ugira neza kuko urumva kumurera ni ikibazo ni ikibazo rwose ahubwo ngize n'amahirwe nkabona uwo yaba ari amahirwe none se bazaduhana tuzaga ko baduhana bazaduhana niba barambirwa bazarekeraho niba barambirwa bazarekeraho ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'umuryango ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu turere cumi na kamwe tw'u rwanda twakoreweho ubu bushakashatsi habonetsemo abana barenga igihumbi bari mu muhanda bafite hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani umujyi wa kigali ukaba ari ufite umubare munini w'abo bana intara y'ibirasirazuba ikajya bagira abana bake bari mu muhanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
demokarasi ni ikintu gihambaye kuri kazoza ka afurika ariko kugira demokarasi ishinga imizi kandi irame hari ibikwiye kubanza gutunganywa igikuru muri byose ni amatora agirwa mu mwidegemvyo kandi agafatira abantu bose ku rugero rumwe ibyo ntibishobora kuba abanyagihugu batora bataronkejwe amakuru akwiye ku bibazo bikomakomeye by'igihugu canke iyo babujijwe kugira amanama canke iyo batagize uruhara mu bikorwa bijanye no gushigikira abakandida baba bifuza gutora mu yandi majambo uburenganzira bwo kwishira no kwizana mu gushikiriza ivyumviro ugutangaza amakuru canke kugira amanama mu mwidegemvyo ni bimwe mu bintu biranga amatora agizwe mu nzira ya demokarasi ni nayo mpamvu leta zunze ubumwe za amerika zirajwe ishinga muri aka kanya n'itituka ry'umwanya n'ibihe bibereye amatora mu gihugu cy'ubuganda akwiye kuberamwo ivyo bikaba ari mu gihe amatora ya mbere y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka abakandida umunani nibo bariko bariyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu yoweri museveni yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu akaba yatowe ku nshuro ya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ubu umukuru w'igihugu ariko yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu inshuro igira gatanu ishyirahamwe rihanira agateka kazina muntu ku isi human rights watch ritangaza ko ibihe byo kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu buganda bigizwe n'igitsure ku bamenyeshamakuru iterabwoba n'igabisha ry'uko bashobora kuzira amakuru batangaza ahandi naho human rights watch ikavuga ko leta itoteza kandi ifise igitsure ku batagira aho bahengamiye bavugira mu binyamakuru canke babicisha mu mashyirahamwe ategamiye leta igipolisi nacyo kikagenda comora abagira imyiyerekano y'abatavuga rumwe na leta kikabahagarika mu buryo burengeje kandi buteye kubiri n'amategeko kikabakubita kigakoresha uburyo butemewe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nyuma imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana asubira twibutsa ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yaduteguriye aloyisi
makuru twabateguriye leta y'u rwanda imenyesha ko igiye gutangura vuba gukorana n'amakungu kugira bimurire impunzi z'abarundi ziri mu rwanda mu kindi gihugu cyo kwemera kuzakira ni mu rwandiko rwashyizwe ahabona na leta y'u rwanda kuri tariki ya cumi na kabiri z'uku kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibicishije kuri site yayo ya interinete ku buganda naho umukuru w'umugambwe fdc ukomeye mu batavuga rumwe na leta ya uganda kiza besirye amenyesha ko afise ubwoba ko hashobora gutangwa ruswa bigatuma adatahukana intsinzi yiteze mu matora y'umukuru w'igihugu abivuze mu gihe mu ndwi iza itariki cumi n'umunani z'uku kwezi kwa kabiri igihugu cy'ubuganda ariho kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu hamwe n'ay'abashingamateka makuru kuri sudani y'epfo perezida wa sudani y'epfo salvakire yaragenye umukeba wiwe rick mashare mu kibanza cy'icegera cy'umukuru w'igihugu iryo genwa rije gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ku mukono mu kwezi kwa munani no guhagarika intambara imaze imyaka irenga ibiri naho kuri siriya igihugu cy'uburusiya cyatanze icyumviro cy'uko hoba ibiganiro byo guhagarika intambara muri siriya minisitiri w'uburusiya w'imigenderanire n'amakungu sergei lavrov yamenyesheje ku munsi wa kane ko leta yiwe yamaze gutanga urwandiko rw'ingene iyo ntambara yohagarara
inshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi kandi ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.